My Obongelistic country people, are you people seeing what I am seeing? Have you saw what I saw? Hey, are you looking anyanya as I'm looking anyanya? This who, who be this person? I beg. make una clear road o. Oh. Make una clear road for the game changer. Make una clear road for the woman wey sabi, wey dem dey call our beautiful royal queen May. Chai, my people o. Oh make una see o i know say judy ekwensu dey for one corner now dey dey imagine things dey feel say hey this dream this baby girl lifestyle wey we may dey live now this is what uh, judy austin wants to achieve this is what she was aiming at this is wetin she plan for herself my people nature can't deny am nature can't deny her everything because una see this life ah what will be will be oh, my people. before i go go further una welcome to morin gist o oh. here na where we dey torchlight things when e be say e dey happen unto you all edoche judy austin and eh, queen may mata na carry come my pipo of oh, una look this video now our beautiful royal queen may dey for dis eh, uche jombo premiere the new movie When e be say uche jumbo, just eh, release wen dem dey premier na im dem invite our royal beautiful queen may my people ask queen may just land go there bazaar. Now so everything just change People leave everything na queen may queen may queen may queen may queen may that is eh hey god oh, you little she are you seeing what we are seeing are you seeing the God where you live go pick stone hey my people no be small thing o no be small thing so like play like play o oh, queen may now na talk na do queen may don turn to the talk the the in thing in town no movie producer when e be say e go wan sell market eh when e go want to premiere im movie or when e go want to promote im movie when e be say e no go make sure say e bring queen may because queen may nation is a movement may nation is a movement when e be say The force eh una see when wen um, yvonne jegede want to dance her makosa near where queen may dey una see the forces nobody tell am make e do u turn na so e begin dey pray begin dey beg begin dey beg begin dey cry see oh hey this queen may nation wey una dey see so like play like play oh like play like play e don become a movement so queen may now don matters a lot in the movie industry anybody when he want any producer when he want to when he want a movie to sell na queen may na go must endorse am na queen may na go must sh shook body put dem go carry queen may body choke inside make corne make the thing dey get head e dey see am so because of this movie wey dem premiere now wey queen may go the whole queen may nation now so dem dey troop in dey go watch this movie dem dey troop in They go watch this movie my people. see the way alex ekubo they tap current if you all edoche see the way beside this this guy they they hug with me. You know go say chai ego atamu see. what am i seeing my people? This life eh oh god When I see this god where will they serve When I see this god where will they serve eh He neither sleep nor slumber wetin the enemy do say make dem come break you down at the end of the day e come uplift you eh look at our beautiful royal queen may look at the way she in fact anywhere anything wey queen may touch na gold my people that is why bible say i will bless those that bless you and i will curse those that curse you you dey see am so anybody wey e be say e decide to curse to curse person person wey be say god don already bless finish put jara you say you wan go near am the grace wey e be say e carry e go disgrace you look at yul edochie i no wan even talk go that yul edochie aspect because na in fact what a shame what a shame what a disgrace what a look at judy austin look at the way look at everything queen may is making money per second per second anyway queen may turn right na money queen may turn left na money queen may face front na money queen may face back na money anything wey queen may touch money now this uche jumbo when he visit invite queen may to come for this premiere do you know that queen may didn't appear in this place for for ordinary because they know say queen may dey carry crowd say the one when no money oboli do any producer when he be say e get sense now na so di time wey be say Tony abraham release malaika na queen may na im dey take take at am na so everywhere dem say that movie e sell ooo oh, Tony abraham pack money pack money e tire emoni eh, oboli own oh, wey be say emoni oboli do last week wey queen may represent in different different cultural attire dem say no be small money wey be say money dey pack so money say no no no no na una no say Omon oboli eh choma chukuka, uche jombo these three people dem be tight friend and uh, ufoma ufoma mcdermott these four people dem be dem be five and six They are they are union eh, nobody fit breaker. they love themselves they, that is na click of their own e dey say and so see nancy uh, nancy isime the way they hug queen may e dey hala queen may queen may queen may just be like eh if you dey do something if you never bring queen may come that occasion my people you are just sitting on a long thing you know say hodi hodi you dey see am so the people wey be say dem try am but this by any is when be say dem say dem go give uh, judy austin endorsement dem say but this by any dey cry till tomorrow because who no sabi e no sabi instead of judy instead of judy austin go promote bodies by ennis He come out he say since when he drink this slim tea na toilet na they go Nine people say ah some people say no This one when be say person go drink e go they go so so toilet but they no come shoot dia intestine na so market for press body by ennis When they see judy austin they talk about that body by ennis They say body by ennis call and say I beg I beg, no promote this product again just pass there waka because you promoting this product na bad market we no sell shingbai we no see rather business go down nobody dey gree call judy austin o oh. nobody dey call judy austin at all say judy austin come o oh, eh come and help us rather na queen may queen may so queen may is continue to be winning queen may dey win anything work we made to put am na gold anything work we made, put see na una know say na different different package na we made dey come with people wey be say dem dey come call we made for advert sponsor post when e dey post then this one wey be say new producers now we made now all the producers don dey sort am out anybody wey wan promote vid eh, eh, eh, movie na made dem go use anybody wey wan promote something na may dem dey use so now queen may na hot cake when dem say queen may na hot cake na hot cake she be queen may level come from zero enter hundred percent una no say when queen may was with yul doche. when in dey when yul doche turn into housewife queen may doesn't come out queen may only face her business and was doing very well in that business was making money when he be say yul doche go day day day. you come collect the money for for queen may hand go take her hand and uh, judy austin dey go go groove now the thing don purge yul edochie the whole thing don purge yul edochie my people make una see our queen may na make una see where nancy esime dey jump dey happy make una see where queen may everybody just dey talk about queen may see the way ike ogbonna dey talk ogbonna ike okubo sorry ike eh, alex okubo dat one just dey tap current i say dis current wey e dey tap na so di thing dey sweet me i say wen you oledoche see dis one you go say chey may see my wife o may see my wife oh make una leave may for me i say eh you oledoche no see mouth wey be say e go take talk e no see mouth wey e go take talk so my pipo o dis na our beautiful royal queen may mekuna say queen may up up you go backward never forward ever alright my people, if you know say you love queen may say queen may you are blessed type for comment section say queen may you are blessed and highly favoured alright my people, now have a nice day god will continue to bless queen may anywhere where we say she go blessing upon her blessing upon her children god's protection upon her god's protection upon her children alright my people, now have a nice day Bye.